murumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves mushobora kandi no kudukurikira kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi ku rubuga rwa interinete kuri facebook mu mbabarire voa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi mu kanya rero ni ikiganiro murisanga cyerekeye ubuzima kuwa gatatu muri aya masaha nk'uko bisanzwe turaza rero kubaganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido ariyo bita elefantiasis mu gifaransa ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ntongere mbaye ikaze kuri radiyo yanyu uyu munsi mu kiganiro murisanga nk'uko nari mbivuze mu kanya turaganira ku ndwara mu kinyarwanda bita ibitimbo cyangwa se imidido no mu gifaransa bakayita elefantiasis turaza rero kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu mugume hafi ya radiyo yanyu telefoni yacu ya watsapu mutwandikiraho cyangwa se mukaduhamagara ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe reka rero twakire umutumirwa wacu ni jean bosco mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu rwanda izo ndwara rero zititaweho hakaba harimo n'ibitimbo cyangwa se imidido jean bosco mbonigaba mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo kandi nguha ikaze
muraho janine muraho neza cyane ijwi rya amerika yego duha uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira kuri iyi ndwara kuko ni imwe mu ndwara zititaye nk'uko mubivuze ndabashimiye cyane
rwose hari hashize iminsi hari abakunzi b'ijwi rya amerika badusabye kubaganirira kuri iyi ndwara batubwira ko bakunze kuyibona mu majyaruguru y'u rwanda ubwo muraza kutubwira niba ari byo koko cyangwa se n'impamvu ibitera none rero mbonigaba iyi ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido bita mu gifaransa elefantiyasisi ni indwara ki
murakoze cyane jeni iyi ndwara yitwa elefantiyasisi mu gifaransa cyangwa se ibitimbo imidido bitewe n'agace umuntu aherereyemo aho usanga bayita ibitimbo cyangwa se bakayita imidido nibyo koko ino ndwara ni indwara akenshi itayigaragaza iyo umuntu ayibonye kuko ni indwara yo kubyimba ibirenge cyane cyane byo hasi uhereye hano ku kirenge ikintu dukandagiza hasi kuzamuka twagize ngaha mu mavi mu rwanda cyane cyane ikunze kuhaboneka ubundi hari iyi ndwara ikunze kubyiganyitirwa n'impamvu zitandukanye cyane cyane izizwi cyane ku isi ni ebyiri cyane cyane iyitwa obukomyoze iyo ngiyo rero umuntu yandura kenshi bitewe no kugenda n'ibirenge igihe kirekire ku butaka bufitemo ubutare bwihariye bwinjira mu ruhu indi ndwara ikaba ari indwara ya filariyoze lymphatique yo iterwa n'agakoko cyangwa se bita parazite cyangwa se mu kinyarwanda muri kindi kinyarwanda indiririzi ako kaba katerwa n'umubu uri mu muntu hanyuma ukamushyiramo ubwoko bw'ako bw'iyo ndwara hanyuma uko igenda ikura mu muntu bikazatuma noneho ibirenge bibyimba ariko cyane cyane mu rwanda noneho i- iboneka ikunze kuboneka ni iya ya mbere twavuzeho iyihe iterwa podokoriyoze ni- ya podokoniyoze Mhm.
podokoniyoze nibyo Mhm. Mhm. Ye, mu mu burundi nari nibagiwe ko iyi ndwara bo bayita imisozi nk'uko muvuze muti bamwe bitewe n'agace umuntu aherereyemo bayita ibitimbo abandi bakayita imidido mu burundi bayita imisozi Um, ubwo rero noneho nagira ngo mutubwire ari bande bakunze kurwara iyi ndwara
murakoze cyane nibyo koko kuko iyi ndwara ikunze kurwarwa n'abantu akenshi bagenda igihe kirekire ku butaka noneho ubwo butaka bukaba buri mu butare cyane cyane eh, bigaragara ko ubushakashatsi bwagaragaje ko ubwo butare bwo muri ubwo butaka buba bwaturutse ku butaka bw'ibirunga niyo mpamvu ushobora gusanga wenda ahantu ho mu majyaruguru ndetse n'uburengerazuba bashobora wenda ku- kuba bafite iyo ndwara cyane wenda kuruta ahandi ariko ntibivuze ko n'ahandi idahari nubwo mu rwanda ari nke cyane ni nke cyane wenda turaza ku eh, bigaragara ko ari nke cyane ku bintu mu mazeru n'ibice zeru zeru zeru Mhm, ku buryo abantu mu rwanda bayirwanya ni bake cyane mhm.
ariko abanyarwanda ba bandi bagize igihe kirekire nibura eh, ubushakashatsi bwagaragaje ko mu by'ukuri bishobora gusaba imyaka icumi kugira ngo umuntu agaragaze ubwo burwayi noneho hari n'ikindi cyagaragaye ko mu by'ukuri muri abo bantu bayirwara hari ukuntu mu miterere yabo y'umubiri ibyo twakwita genetike baba bari bari bagiye gushagarira cyane kuri ubwo butaka Mhm, nubwo ubutaka bwakwinjira mu ruhu kubera bwabushagarira bo mubabamo bitewe n'imiterere y'umubiri bakaba bagira ah, uburyo umubiri wabo uhita ah, ushaka ku- kwirwanaho binyuriye ku- bitewe n'uko umubiri wabo ugira ubushobozi kuri ubwo bu- muri ubwo butare bwo mu butaka bigatuma noneho uko umuntu ushaka kwirwanaho bigatuma hano mu maguru hahandi ubutaka bwinjiriye habaho uh, kubyimba kw'imiyoboro imwe n'imwe iyobora y'amatembabuzi yo mu birenge ukubyimba kwayo ikagenda yangirika uko yangirika ndetse hari n'igenda ifungana ikaziba iyo amazi yatemberaga hariya mu birenge aba atagitembera neza bigatuma rero ikirenge kibyimbamo kubera ngo ya mazi atabasha gutembera mhm. Eh, ubwo se iyo ndwara iravurwa ikaba yakira
murakoze cyane ku kibazo cyiza nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gato murumva ko niba bitewe n'imiterere y'umuntu cyane genetike wa wundi uteye ku buryo agira ubushagarira cyane bwihariye kuri bwa butaka biravuga ngo ishobora kuvurwa cyangwa gufashwa umuntu ashobora gufashwa akagira ubwo agaruka ku- kugira ikirenge kizima nk'abandi bantu bose bagira ngo bayirwaye ariko ibyo ngibyo byasaba ko za ngamba zijyanye no kwirinda guhura na bwa butaka bwa butaka bu- bumutera ibibazo bimusaba ko izo ngamba zikurikizwa niba wenda agomba gukomeza kwambara inkweto igihe cyose akomeza kuzambara kuko aramutse adakurikijeho aya mabwiriza cyangwa za ngamba zimurinda guhura na bwa butaka yakongera akagira ikibazo cyo kubyimba ibirenge nka kwa kundi kuko urumva biba biri muri we biri muri we bitewe n'imiterere y'umubiri we Mhm. Ye.
Eh, ariko a- aba arafashwa rwose ku buryo hari ikintu hari icyo bitanga ngo tutavuga ngo ni ugukira burundu Mhm.
ariko usanga agize ikirenge kizima ku buryo usanga rwose afite ubuzima bwiza utamenye ko wanarwaye iyo ndwara Mhm.
kereka wenda bitewe na degere byagezeho nibwo bishobora kugabanuka gatoya ariko wenda bikaba bitahita bica ako kanya ariko wamureba ugasanga ntabwo bimuteye ku ubumuga ntibitumye eh, atikorera imirimo ye isanzwe ku buryo usanga rwose ameze nk'abandi bantu ba- bazima badafite iyo ndwara Mhm. Ye. ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido mu kinyarwanda mu kirundi ni indwara y'imisozi tuganira n'umutumirwa wacu jean bosco mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'indiririzi akaba rero ari mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara hari ramberi nguhereho uranyumva
uyu ndabumva Eh, urahagana eh, hehe
ubu nyuma yacu ko turavugana mpagaza mu gisagara cya bujumbura Mhm. Ye- ubwo iyi ndwara y'imisozi se iwanyu aho ngaho murayibona namwe
eh, iyo ndwara uko bimeze ino mu burundi eh, navuga ni nk'irya ndenda nayo
Mhm.
ibibazo byayo birahari ariko birashobora kuba birashobora gushyika ariko ntabyo nzi Mhm. ye wari ufite Eh, eh, akabazo
haro wari ufite akabazo
yego nashaka mu mbari mutumire
arakumva Eh, ingene mu gihe biba bishyika bikagaragara yuko umuntu arwaye iyo ndwara ingene eh, boyikinga bakayi- bak- eh, bakayivura bakayituza kugira ngo ntizo- ntizongere kugaragara mu bantu Mhm. Ye, reka muhe umwanya gusubiza urakoze cyane ramberi Um, eh, jean bosco ramberi arabaza uburyo bwo kwikingira eh, niba hari uburyo umuntu ya- yakwirinda ubu navuga ko ari ukwi- kwi- kuba umuntu yakwirinda kuba yarwara iyi ndwara hanyuma rero no kuyivura nagira ngo mu- mu- mbahe akanya mumusubize
murakoze cyane jarine na rambere murakoze cyane kubaza ikibazo cyiza cyane ni byo kuko nk'uko twabivugaga ni indwara rwose ishobora kwirindwa mu buryo buzuye ku buryo rwose abantu batakwigira bahugira aho bahurira nayo cyane cyane niyo baba bafite ya miterere yabo y'umubiri yihariye ku buryo ariko bitatuma bayirwara urugero eh, kwirinda ni uburyo busanzwe bw'isuku rusange abantu bagira cyane cyane kwambara inkweto niyo eh, nibwo buryo bw'ingenzi cyane kwirindwa kugira ngo umuntu ayirinde kuko iyo umuntu yambaye inkweto mm, icyo gihe ntabwo ivumbi rimugeraho cyangwa se niyo nk'abantu bakunze kugira ibikorwa by'ubuhinzi cyane bakaba batunzwe n'ubuhinzi bashobora guhinga ko bambaye inkweto zitabasha ku zibagera hejuru ku buryo batabasha kujya aho bahurira n'ubutaka ngo babanze kwi- babashe kwinjira mu ruhu rwabo noneho nko ku bandi bantu bashobora kuvuga bati se birashoboka gute ko twahinga twambaye inkweto ahantu hagoye tugurana no mu gishanga cyangwa ni ahandi hantu ha- hagoye kwambara inkweto cyangwa se tu- ntitubasha kubona izo nkweto twakwambara turimo duhinga Mm.
aha birashoboka ko mu gihe noneho barangira ibikorwa byabo by'ubuhinzi bashobora kugira isuku ihagije y'ibirenge kugira ngo rya vumbi cyangwa bwa butaka bwagiye bufataho bubashe kuvaho aho ngaho bisaba iki bisaba gukaraba neza isabune n'ama- amazi n'isabune hanyuma noneho ahandi haba hafashemo ubutaka urugero nko mu nzara cyangwa se mu hagati y'amano bakaba bakoresha n'akaroso ga- gaciriritse bakaba babasha kuhakuba neza ku buryo bizera koko bwa butaka bwavuye ku kirenge budasigara ku kirenge ngo bukomeze kwinjira mu ruhu buzagende bwangize imiyoboro ntembabuzi iba mu birenge ubu ni uburyo bwiza rwose bwo kwirinda kugira isuku ihagije y'ibirenge ni ukuri icyo gihe nta hantu bahurira n'uburwayi Mm.
abajije n'ikindi kibazo cyane no kwivuza ati ese kwivuza de nibyo koko nta kinini kivuga ngo ninkinywa ndahita ngira ino ndwara y'ibirenge oya ni ukuvuga ngo aha ngaha ni bivuza bate icya mbere ni ukubanza kumenya icyateye uko kubyimba kw'ibirenge kuko nk'uko nabivuze ntangi dutangira hari uburyo bwinshi bushobora gutera hari ibintu byinshi bishobora gutera ino ndwara nka ya nkandiririzi twavuga yitwa lymphatic filariasis ni indwara yitwa gutyo Mhm.
iterwa n'agakoko kitwa kitwa uceriya banfrost noneho ka- kagera mu muntu bitewe n'uko ari umwe nu- eh, n'umubu Mhm.
hari ibihugu bimwe na bimwe usanga noneho ubu bwoko bwa filariose lymphatique aribwo bwiganje cyane kurusha bu- indwara ya ya podokomiyose y'imiduga yindi y'ubundi bwoko buterwa n'ubutaka noneho icya mbere bisaba kubanza kumenya ese icyateye iyi ndwara ni igiki iyo kimaze kumenyekana tugasa ibyo bishobora gukorwa wenda tugiye mu isuzuma ry'iyo ndwara mbere y'uko ivurwa Mhm.
bisaba ku- kureba ese wabyimbye ibirenge ryari ryatangiye ryari ashobora kuvuga ati wenda mu myaka iri- icumi ndwaye cyangwa se ryatangiye gutya twumva ese ryatangiye ryari ariko kuri iyi ndwara ya podokomiyose iyi yandura bitewe no kugenda igihe kirekire ku butaka nta nkweto umuntu yambaye Mhm.
ikunze gutangira mu birenge umuntu akumva kuyaryata mu kirenge noneho ikazamuka ububyimbe bugahera hasi ku kirenge buzamuka hejuru
Mhm.
naho mu gihe uno ino ndwara ya filariyoze iriya iterwa na na- n'iri- n'uriya mubu iyo ku byumba bihera hejuru
bigana he
Bi- bihera hejuru hano ku ku- hano ku matako bimanuka hasi Mhm.
mu birenge
ni ukuvuga ko ari akaguru kose noneho icyo gihe tarame Eh, ni ukuvuga ko ari akaguru bihereye hejuru mu itako ni ukuvuga ko ari akaguru kose kabyimba ubundi yakabye kwishari yose yego eh, ni ukuvuga ngo bigenda bitandukana hari igihe ashobora kubyimba akaguru kamwe kuri furariyoze akabyimba Mhm.
akaguru kamwe mu gihe hano kuri kuri podokoniyose amaguru yose arabyimba ariko ntagire mu buryo bungana none yumva kubyimba byahereye hasi mu kirenge mbere- mbere atangira kumva uburwayi yumvaga aryaryatarikirwa mu kirenge noneho kubyimba bihereye hasi mu kirenge bizamuka gutyo amaguru yose arabyinjira ariko yose ntabwo abyinjye kimwe noneho umuntu akamubaza ah, ibibazo- ibyo byose bi- bituruka mu kumubaza ibibazo bijyanye n'uburwayi bwe none umuntu akongera agakora n'iriya- n'iriya teste noneho ireba ese ntabwo yaba ari ya parazite yateye buno burwayi ya ya- ya- ya- ya bushari ya bansofuti yatewe n'aba mubu umuntu akongera akamubaza niba wenda ataregezuye kuko ushobora gusanga arwaye n'indwara zu- z'umutima imitsi i- i- iyobora amaraso ikaba itameze neza ugasanga nabwo yabyimba ibirenge niyo mpamvu iyo umuntu amaze kumenya neza by'ukuri ko ari podokoniyoze bino bitimbo biterwa no kugenda ku butaka umuntu atambaye inkweto icyo gihe noneho kuvurwa ni kwa guhabwa bitewe na na- n'ikigero indwara igezeho kuko baba hari ibyiciro bitandukanye hari ibyiciro bigera kuri bitanu wenda ndaza kubivugaho ni Mhm.
igihe nikidukundira Eh, Na- na- nagira ngo noneho n- nongere kuri icyo kibazo cya ramberi hari uwitwa jean d'amour ndikumana ari mu ngororero yari atwandikiye we aho nawe ubu bisa nkaho wabisubije bimwe avuga ati ese iyo ndwara iravurwa igakira ati ese yakira mu gihe kingana iki ati ese mugereranije yishe abantu bangana iki nagira ngo rero ubwo ibyo mutasubije yenda mubisubize nk'aha mwatubwiye ko bifata igihe kugira ngo umuntu amenye ko arwaye noneho bifata igihe kingana iki kugira ngo ibe yakira hanyuma hari abantu yica se cyangwa ni uburwayi umuntu agumana ubuzima bwe bwose akaba yakwicwa n- n'urw'ikirago cyangwa n'ikindi kintu
Mm. nibyo koko ni ibibazo byiza cyane ndamuru abajije Ah, mpereye ku bitewe wenda mpereye ku ku- ku- ku bijyanye no kuvurwa igakira nibyo koko bitewe n'urwego igezeho ifata umuntu kuko hari igihe iba i- igeze ku kigero cyo hejuru cyane bikaba noneho no kuvurwa kuri uwo muntu bikaba byihariye niyo mpamvu habanza hakorerwa iki- icyicaro igezeho iyo bitewe bitewe n'icyicaro igezeho hari nk'abashobora kuba bagera ku cyiciro cya kane eh, wenda kandi si nk'aho mbi- mbigaragara mbi- mbigaragaza ibyiciro igiye iherereyemo kugira ngo turebe n'igihe bishobora gufata kugira ngo umuntu akire ino ndwara Mm.
mu by'ukuri umuntu ashobora kuba aryama afite uburyo bw'ibirenge ariko yaryama mu gitondo agasanga asa nkaho yakize urabona ya mazi yitekeraga akenshi yitekera ari uko ari kugenda ni ukuvuga ngo ya miyoboro ye icyo kibazo nibyo cyo kuba yatuma amaraso agenda akomeza umubiri wose ariko ububyimbe buraza wenda ku manywa nijoro bukagenda akabyo agasanga ni muzima icyo ni icyiciro cya mbere Mhm.
noneho icyiciro cya kabiri ni igihe ashobora kuryama bwa bubyimba agasanga bukiriho ndetse akabyimba bu- kugera hano hasi mu kirenge hano mu kirenge ariko ntihazeho utu utu hari n'abageraho uduheri uduheri tu- two nakwita nodule utunodule mu kirenge ariko tutariho eh, mu kirenge Mhm.
noneho ku cyiciro cya gatatu ho ashobora kugira utunodire tu- tuno tunodire utwo tunodire du- uduheri tu- tubyimbye tubyimba tukabya noneho tukaba twa- twagera hejuru y- y'akabugumbari icya kabiri twa- tu- utwo tubyimba twari turi munsi y'akabugumbari aho biba turenze akabugumbari utwo twa- ni ako tw'uduheri cyangwa se utubyimba dutoya icyo rero icyiciro cya gatatu noneho iyo ububyimbe burengeje aha mu mavi ukagera hejuru ku matako kikaba ari icyiciro cya kane noneho ububyimbe iyo buri bu- bu- bushobora kuba bugeze aho cyangwa se akaba hano mu- mu kabombambari atashobora guhina cyangwa amaboko adashobora guhina ngo akoreshe umuntu akore akore muvoma iki rero ari icyiciro cya- cya gatanu nibyo byiciro bitanu by'ingenzi by'indwara noneho tuba tumaze ku cyiciro cya kane no ku byimba byageze hejuru ahangaha igikorwa afite na na- n'ikirenge cye tuvuge ko gifite ibiheri ndetse hajeho n'amaga icyo gihe hariho n'amaga bisaba ko wa muntu ikintu nk'igifatwa kikaba akimika nko mu mazi eh, kugira ngo nibura ikintu cyorohe uruhu rworohe hanyuma agafata akaroso hari uduce twabugenewe ashobora gukubisha bya bihe byamaze cyangwa yamaga ari ku ruhu yamaze eh, gut- gutoha cyangwa gutundama hanyuma ibyo bikazafasha kugira ngo uruhu rwongere rugaruke rube normal uko ruba normal niko bituma bwa butaka bwafataga muri ya maga bukomeza kwinjira buhagarara ni ukuvuga ngo bujyaho akoga bukavaho noneho icyo gihe hari igihe bigera- bigeraho bakaba ba- agakomeza kwambara ibire inkweto bakambara inkweto zigeze hejuru za nkweto zigeze hejuru icyo zimufasha ni ukuvuga ngo ha hantu habyimbye zigenda zikomeza gu- gutuma amazi akomeza kwitsindagira akomeza kuzamuka mu bindi bice by'umubiri ntakomeze kwitekera hahandi kuko niba zifunze akazizirika akazirika imishumi uko- aho amazi azakomeza kwitsindagira hariya hasi ngo akomeze kubyimba Mhm.
aho noneho ya eh, cya kirenge yamaze ku- koza neza na bwa buroso n'isabune nziza agasigaho na- n'amavuta akenshi ya vaseline iyo yashyizeho biba bigenda bikomeza koroha biba soft kugira ngo oh, yamaga n'ibiti bigenda bishiraho buhoro buhoro buhoro buhoro na kwa kwambara inkweto noneho no gukoresha akaguru umuvoma ibyo bigenda bituma akaguru y'amazi iyo ukoze umuvoma agenda azamuka ajya no mu bindi bice ibyo rero bituma akaguru buhoro buhoro nyine ka- kagenda kaba kazima ku buryo ushobora gufata amezi gusa hagati ya ya- y'ane n'atandatu kugira ngo umuntu aze ku myirere ya mbere aba agaragara noneho ko hari ikintu kigaragara cyabayeho kizima ni uko nta mafoto wenda nabereka mu kiganiro twari yagiye ndetse yaba twari turi kuri televiziyo Eh, ariko Eh.
rwose mu mezi atandatu Mhm.
eh, hari ikintu kigaragara kimaze kimaze kuba kuri uwo muntu iyo akurikiza ayo mabwiriza yose n'andi atandukanye ashobora kumufasha kugira ngo eh, bwa bubyinde bw'ikirenge bubashe kugabanuka rwose dufite abantu benshi ahubwo bavuga bati ibi bintu munkoreye imana izabaho umugisha kuko sinari nzi uburyo eh, iyi ndwara nayikira cyangwa se yakora numvaga ari ibintu wenda byamfashe mu miryango Mhm.
cyangwa banterereje Mm.
ariko iyo amaze kubona ko ari ibintu ashobora gukora gusa ibi- ingamba zijyanye n'isuku akaba abona ikintu yikigarutse ku murongo aravuga ati vurema murakoze cyane byumvikana ko rero igihe bitewe n'ubu- n'ingano cyangwa se ni- n'ikigero indwara igezeho Mm.
icya kabiri eh, kigaterwa n'uko wa muntu akurikiza ayo mabwiriza nk'uko muganga aba yaramuhaye eh, ikindi cya gatatu ku buryo yabazaga ngo irakira nibyo kuko ushobora kubona kuko umuntu yakize atagifite bwa bubyimbe ku kirenge Mm. A- abenshi bazi ko itavurwa hari abibwira ko ku mugani mu ko ari ibi- amarozi cyangwa se ari ibintu bidashobora gukira bagakomeza kubigendana kandi urumva nk'uwo nguwo babashimira ati "Mwa- murankoreye rwose ni ibintu bigaragara ko bigomba kuba bi- umuntu bimu- biba bimubangamiye kuko n- n'ikirenge ubona ko kiremereye agomba kuba atashobora no gukora urugendo rurerure
Mm, ni ukuri biragorana pe hari n'aho aho bigera ku buryo eh, muri cya kirenge cye hamwe ha- bitewe n'amagara cyagiye kirabyimba haje Mm.
ibintu bimeze nk'ibi- nk'utubyimba eh, bite- iyo amazi uko yitsindagiye mu kirenge agenda eh, asunika uruhu ku buryo ugenda bugakora utuntu twu- tw'utubyimba cyangwa se utu- uduheri tunini eh, ku kirenge noneho icyo gihe hari n'igihe bigeraho tu- tugasaduka Mm.
bigasaduka cyangwa hagati y'amano hagasaduka ku buryo amazi ashobora no kujya asohoka mu kirenge cyangwa se rimwe na rimwe akaba yava hava ama- yajya agira amaraso cyangwa Mhm.
kugenda icyo gihe Mm.
bamwe bibagora hari n'ababa bashobora kuzirikaho ibitambaro byinshi cyangwa se baka- kugira ngo babashe kugenda cyangwa se bakashyiraho eh, bakambara inkweto Mm.
zibafasha kugira ngo ziborohereze ubu- ububabare Eh, barimo gukomeza kuduhamagara abandi bakunzi b'ijwi rya amerika reka twakire na federico federico ngo telefoni ye iracitse reka ubwo dukomeze mwari muvuze kubyimba ibirenge umuntu nka kumanywa hanyuma nako yaryama akabyuka bona byagabanutse byaba bivuga ko eh, umuntu abonye abyimba ibirenge kenshi ku manywa agenda cyangwa se yahagaze cyane byaba bisobanura ko ashobora kuzarwara imidido cyangwa
murakoze ku kibazo cyiza enjeniyeri mu by'ukuri eh, uramutse ubyimba ibirenge ku manywa ugasanga birabyimbye kurenza ah, uko byakagombye cyangwa kurenza uko ubyuka umeze mu gitondo biragaragara ko hari ikibazo bisaba kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe barebe mu by'ukuri ikibazo cyaba gihari kuko nk'uko nabivuze ushobora guterwa n'indwara zitandukanye harimo n'indwara zijyanye n'umutima cyangwa se n'imiyoboro y'amaraso ntibibuze byanga bikunda ko umuntu azarwara iyo ndwara y'imitimba cyangwa se imidido aho wese wakajya kwa muganga kugira ngo bamurebere ariko noneho niba agira ubushagarira munsi y'ikirenge akaramu kabona n'ayo mu maguru ya mu gitondo ku manywa akabyimba mu gitondo akagaruka akagabanuka icyo gihe rwose yaza akagira abaganga kugira ngo bamufashe kureba ko yaba atari iyo ndwara kuko niho byaba birimo biganisha
none yabaza muganga nde umuganga wese yabaza yamuvura
nibyo koko mu rwanda niyo mpamvu izina ndwara ubundi zitwa mu cyongereza neglected tropical disease cyangwa se indwara zititaweho ariko mu rwanda ntabwo tuzamenya indwara zititaweho ko zitabwaho bityo tuvuga zititaweho byari kera ariko ubu zitaweho zose kuko kuri iyi ndwara abantu bose bakora mu bigo mu by'ubuzima barabihuguriwe bazi kuzivura kuko kugeza no ku mujyanama w'ubuzima ashobora kuyireba akamenya ati iyi ni indwara y'imidido kuko barahuguwe haba ku bitaro ku karere abayobozi bashinzwe ubuzima n'aba edikasiyo kugeza ku bitaro ku masantere de sante ndetse no ku bajyanama b'ubuzima ku buryo uwo bashobora kugana muri izo nzego z'ubuzima uko zubatse mu gihugu ashobora kubafasha tuvuga ageze ku mujyanama w'ubuzima ashobora kumubwira ati koko iyi ni ya ndwara ni indwara ni ibitimbo atijya ku kigo nderabuzima agerayo rwose bakamufasha kugira ngo arebe ko yakoroherwa
kuri telefone hari na Louis Michel Louis Michel uranyumva
birakumva muvanga uraho ejeni uraho neza urakomeye
mukomere mukomere eh namwe ufite akabazo se
mfite utubazo tubiri nshaka kubaza muganga eh arakumva
ariko kandi ubanza umunsi uhuriza uraho muganga
muraho neza jean louis michel
komera komera mfite utubazo tubiri muganga
ndabumva akandura gakomejeho wavuze ko ngo hari umuntu ushobora gukeka ko iyo ndwara wenda akavuga ati ni indwara yo mu miryango mbega iriya ndwara nayo ishobora kuba muri za zindi zo mu miryango bita uruhererekane herediteri akabazo ka kabiri muganga iyo iyo ndwara yayibonye kera nubwo mvuga ngo mu majyaruguru wapi hano mu rwanda hose irahari ariko abantu benshi nakunze kubona arayisazana pe n'ubu ngubu hari n'uwonzi uwa mbere yapfuye ari umukecuru atarimishe n'ubu hari uwonzi arayifite kandi ni umusaza rukuku ariko noneho muganga hari kesi hano hari umuntu nzi we ayifite ku kaguru kamwe akandi iri mu gihege mbe muganga icyo gihe biba byatewe n'iki ngufu tubazo twanjye tubiri urakoze muganga urakoze ejeni urakoze nawe rero michel ni mumusubize noneho murakoze cyane iyo michel uriya kuza kutubwira n'aho aherereye kugira ngo nagira inama uwo muvandimwe ufite ikibazo cy'ubwo burwayi ariko mpereye ku kibazo cya mbere yabajije abaza ati ese ni uruhererekane ari bya bindi byitwa erbitere nibyo koko nk'uko twabivuze hari igihe byagaragaje ko no mu bushakashatsi bwakozwe hirya no hino ku isi hari abantu bayirwara bakayihererekanya mu miryango bivuga ngo ya miterere y'umubiri ishobora kuba ikurikirana umuryango niba umuntu nteye mfite ikibazo cyangwa mfite uburyo nteye bugira wenda urugero ubushagarirwe ku nyama nka wenda iyo nziriye nk'imfubutsa nshobora kubihereza n'umwana nzabyara n'urugero ntanze ntabwo bivuze ko byanga bikunda ariko bizabaho ni ukuvuga ngo niba mbihereje wa mwana nawe azagira cya kibazo nubwo bitari ijana ku ijana bibe byanga bikunda ko nawe azagira ikibazo ku nyama nk'uko nagiye umuntu ashobora kuba nkigira ibyo bivuga ko mu by'ukuri no kuri indwara y'imitimbo ubushatsi bwajya bugaragaza ko hari aho mu miryango usanga abantu bafite iyo ndwara nanjye hari umuryango undi umwe wavuze ko mu by'ukuri ubu uyirwaye n'umwana we yayirwaye ibyo byagiye bigaragara mu bushakashatsi kubera ya miterere y'umubiri umuntu ayihererekanya undi ku buryo niba umubyeyi umwe agira ubushagarwe kuri ubwo bubuye buba mu butaka n'umwana we ashobora kuzabugira byaragaragaye rwose ko bibaho cyane bibaho nubwo atari mu miryango yose ifite iyo ndwara hagati aho Louis Michel ntabaciye mu ijambo Louis Michel ari ku kamonyi
ari ku kamonyi murakoze cyane buriya nibikunda mukampa nimero ye twaza kumwamufasha kugira ngo n'uwo murwayi tubashe kumurangira cyangwa se abashe kujya ku kigo nderabuzima bimufashe tumenye ko yanafashijwe bihagije kandi kuko baramufasha kuko bitewe kumufasha naramuka agiye ku kigo nderabuzima ikindi yari amaze kubaza ni icya kabiri avuga ati ntabwo ari abo nzi bayisazana ndetse wapfa akiyifite ariko yari yisazi ntabwo yatewe n'iyi ndwara mu by'ukuri iyi ndwara ni koko umuntu kuyisazana pe nawe mu byagaragaye kuvuga ngo agera mu mwanya yica abantu bangana iki cyangwa yica ku kigero kingana iki mu by'ukuri iyi ni indwara n'ubwo bwose igifite amakuru make ku isi ajyanye n'impfu zayo ko ziba zingana ariko mu by'ukuri ubu ni uburwayi umuntu ashobora gusazana rwose anasazana ikibazo gishobora kuba ni igihe ashobora kurwara ubu burwayi noneho uko ikintu cyangirika hasi hakajya n'izindi mikorobe izo mikorobe cyangwa se infection hakagira infection bitewe n'izo mikorobe iyo infection wenda akaba yitavurwa neza ngo ukire ikamutera ibindi bibazo byiyongera bishobora kumujyana ku rupfu ariko uburwayi bwonyine abashije guporoteza ntagire ikibazo cyo kuhabaho izindi selekisiyo zinyuriye mu bisebe cyangwa n'ahandi ashobora rwose kuyisazana nta kibazo agize ariko urumva ikibazo kigaragara ahangaha ituma atabasha kwikorera cyangwa se ngo ateze imbere igihugu muri rusange kuko byagaragaye kuko umusaruro w'aba bantu bayirwaye ndetse hari n'aho ushobora kugabanukaho bigaragara ku buryo usanga kaminuza zimwe zagaragaje ko mu by'ukuri umuntu ashobora kugabanukaho amadolari magana atanu ku kwezi bishatse kuvuga ko bwagaragaje umusaruro yatangaga ku kubera uburwayi aba afite byumvikana ko rero n'indwara rwose umuntu ashobora gusazana akamara igihe kirekire kandi ntigire icyo umutwara ku buryo itafekita cyane cyane ubuzima igihe yagombaga kuzabaho ariko yumva ko umusaruro we uba yagomba kwihana no guha umuryango we n'igihugu urahagabanukira mu buryo buhagije
Vincent nawe afite ikibazo ku murongo wa telefone Vincent Vincent uranyumva
mwiriwe neza ejene mwiriwe urahagana he
nanjye ndi hano ku kamonyi neza neza ku ruyenzi
ikibazo cyawe umutumizi yakumva
muraho
muraho neza
amakuru Eh, eh, amakuru ni meza nagira ngo nkubaze
yenda bumva ah, mu by'ukuri iyo ndwara rero ikintu mbona ndaza nanjye nunganira kuri misheri
Yego.
Ah, iyo ndwara hari umuntu ahantu mushiki wanjye yashatse wo mu muri- mu muryango bari bayirwaye nanjye icyo ndimo ndabona iyo ndwara niyo mu muryango ntabwo ipfa kuvurwa kuko uwo mwana yarayirwaye ayirwara na we se yarayirwaye na nyirakuru baragerageje kumuvura kabisa bamuzana n'ahangaha i kigali biranga birananirana ahubwo baramubwira ati amaguru ni ukuyaca nyine by'ubushobozi bukeya hari imbere hagikora mituweli y'igihumbi imbere mu muryango urumva hashize igihe kirekire igihe icyo mbona rero ni uko iyo ndwara ntabwo ipfa gukira ahubwo nimba hari abaganga bashoboye kuyitaho kabisa bajya bakurikirana mu byaro cyane irahari ka- kandi ntivurirwe kuri mituweli kuko akenshi iyo usanze abantu bayirwaye ari abantu b'u- b'ubushobozi bukeya batagagombye no kuyivurwa uwo muntu baramubwiye ati bamuvure ah, bamuce amaguru kwanza nyine abura ubushobozi biba birarangiye gutyo na n'ubu ngubu iyo ndwara aracyayifite murakoze Mhm. urakoze vincent bugumye hafi niyagira ikibazo ah, yifuza kukubaza akubaze Ah, jean bosco nimusubize vincent
sensa ndagushimiye ariko mbanje kubabazwa kubabazwa n'uburwayi bw'umuvandimwe wawe eh, mwihangane ariko icyo nakwiza ni uko uburwayi rwose bu- burakira Eh, ibyo guca amaguru nibyo mm, hari igihe bishoboka ko bya- byabaho ariko ni gake cyane Eh, icyo rero nakwifuza ko nonaha nkubwira ni uko uwo muntu wenda ndava ku niba byemewe hejuru naza kutubwira ko natanga nimero yanjye ndetse n'iya timu kugira ngo tuzabashe kugufasha turebe uburwayi uko bumeze hanyuma turebe koko niba hari ikindi cyakorwa nyuma y'aho ngaho kandi tuze tuzagufasha kandi bikagenda neza ku cyo wari uvuze cyo mu muryango nibyo koko rwose ntabwo ayo makuru utanze agaragaza ko mu by'ukuri koko mu muryango hari harimo imiterere ishobora gutuma n'abana bashobora kurwara iyo ndwara byaragaragaye rwose ntabwo ari hano iwacu gusa no ku isi yose byagiye bigaragara ko mu by'ukuri abantu nk'aba ngaba baturuka mu miryango bashobora kubihereza abana babo n'abandi batandukanye ariko icyo nashaka kugira ngo dufashe uwo muntu atuye muri uyu murenge
bo atuye mu karere ka gisagara mu murenge wa kigembe
gisagara mu murenge wa kigembe murakoze cyane ubwo ejeni yadufasha niba byemeye gutanga nimero mwaze baha rwose ku buryo na ruwi misheli ashobora kuyiboneraho
yego murakoze reka dutange ngewe uhagarariye by'agateganyo ino porogaramu ishinzwe indwara zititaweho impamvu ngo tuzitaho ubu ngubu zitabwaho mu buryo bukomeye kuko buri munyarwanda wese waba urwaye indwara afite agaciro gakomeye cyane mu maso y'igihugu kuko afasha mu iterambere ry'igihugu niyo mpamvu dushaka kugira ngo umuntu wese uyirwaye abashe kuvurwa kandi ahabwe ubuvuzi bukwiriye butuma abasha korwa cyangwa se gukira ino ndwara njyewe rero nitwa mbonigaba bosco wafata nimero yanjye ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itandatu mirongo cyenda mirongo itandatu n'umunani
mirongo itandatu n'umunani
yego
yewe umuntu yasubiramo zeru karindwi umunani umunani
mirongo itandatu mirongo cyenda mirongo itandatu n'umunani noneho nagwa neza abandi bagenzi banjye kugira ngo wenda iyange yamutu idaciyemo bagenzi banjye dukubona muri iyi gahunda yo kurwanya zino ndwara iyo mwabasha kubonana byoroshye mwayiguha
nta kibazo
zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu mirongo itandatu na gatatu mirongo inani n'umunani yitwa beta ejene ejene rubera nziza ebujene rubera nziza
akandi kabazo nakongeraho ese mukorera he kandi mudusobanurire nimba ivurirwa kuri mituweli cyangwa se ari nko ku
murakoze cyane mu by'ukuri ku bigo nderabuzima byose byo mu gihugu bashobora kugufasha ariko kuri iyi ka yawe nifuza ko waduhamagara kugira ngo tukoriyanse cyangwa se tukuyobore neza kugira ngo abaganga bo ku bigo bibegereye bazabashe kugufasha mu buryo bukwiye twavuganye nabo ni twebwe dukorera nk'uko jenera yabivuze mu ntangiriro y'ikiganiro ni minisiteri y'ubuzima mu kigo gishinzwe kurwanya gishinzwe kwita ku buzima rbc indi nimero wenda ku bakunzi bacu bashobora kwifashisha y'abantu bashinzwe zino ndwara zititaweho harimo nimero ya dogita elise bayisenge ni zeru karindwi umunani umunani magana abiri na mirongo inani magana atandatu na karindwi umwe bahamagara muri twebwe ashobora kubafasha kugira ngo hari ikibazo cy'indwara y'ibitimbo cyangwa imidido abashe kwitabwaho gusa bamara impungenge ko mu by'ukuri nubwo hari abo mujya mubona indwara nyinshi cyane mu gihugu kuko nta n'ubwo igera no kuri zeru n'ibice rimwe ku ijana ni zeru n'ibice zeru zeru zeru ku buryo ni bake cyane barwaye indwara ariko nabo bakwiye guhabwa ubuvuzi bwiza cyane kugira ngo bakomeze gutanga umusaruro kuri bo ndetse no ku gihugu muri rusange mwasubiramo iyo nomero y'uyu mukorana wa nyuma n'izina
yitwa dogiteri bayisenge irise bayisenge nde irise
justin
irise irise irise okay Harrison, Harrison.
Mhm, zeru karindwi umunani umunani mhm,
magana abiri na mirongo inani mhm.
magana atandatu na karindwi magana atandatu na karindwi Eh, Mm, mhm. Eh, Ve- Vincent rwose urakoze ubwo inomero wazumvise ushobora kubona ubwo bufasha Ah, yari yabajije ariko niba ivurwa ah, kuri mitiweli
eh, arakoze cyane mu by'ukuri abajije ikibazo cyiza ni byo koko ibikoresho bikoreshwa kugira ngo umuntu avurwe eh, hari ibishobora kuboneka kuri mituweli rwose ku buryo ajya ku kigo nderabuzima bakamufasha
Mhm, kuko nk'uko nabivuze ni uburwayi cyane cyane bujyanye no gukurikiza amabwiriza y'isuku akwiriye ku buryo umuntu agira akam- akamererwa neza rwose eh, nk'umuntu utari udafite ububabare bu- buterwa n'indwara
ye Um, ubwo ndibwira ko abantu bamaze gusobanukirwa kugeza ubu ngubu bumvise ko iyi ndwara ifite ubufasha Ah, mwamaze no kubabwira aho bashobora kugana kugira ngo bavurwe Ah, akabazo gato nifuzaga kubaza u- u- indwara y'imidido cyangwa se y'ibitimbo tumaze kubona ko hari aho iri mu muryango yaba ishobora kwandura ikava ku muntu umwe ikajya ku wundi
murakoze cyane ariko mubaze ikibazo gisa kuko gituma tumenya uko twafata n'abantu barwaye iyi ndwara mu by'ukuri iyi ndwara ntabwo yanduza pe ngira ngo wenda n'uyu muvandimwe vincent bikamonyi yatanga ubuhamya bw'uko wenda tubwire umuntu washakiye muri uwo muryango ufite indwara ko uwo washakiyemo muri uwo muryango ko nta kibazo yigeze agira ntacyo rwose ntabwo yaterwa n'umubyeyi we ngo nako n'umugabo we mujye ku mugore ntabwo bibaho ntabwo yandura niyo mpamvu abantu bayirwaye ntabwo tugomba kubaheza ni abantu ni bagenzi bacu ni ukuvuga ngo kuba wenda yagize ibyago byo kuba yagendeye n'amaguru igihe kirekire ku butaka akaba yagira iyo icyo kibazo bivuga ngo tutwa- kuba twarambaye inkweto wenda hakiri kare tutaragira iyo ndwara na- natwe dushobora kuba twarikwirwa nuko twambaye inkweto hakiri kare bivuga ngo uwo muntu ni mugenzi wacu ntabwo atwanduza ah, tugomba kumwitaho ntabwo yandura rwose ngo ive ku muntu umwe ijye ku wundi haba mu mwuka gusangira ntabwo ishobora kwanduza kubana ntishobora kwanduza nta kintu gishobora kwanduza no gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ishobora kwanduza ituma undi yandura Mhm.
ntabwo bishoboka rwose Ye. radiyo ijwi ubushakashatsi rya- rero nta kimwe kigeze kibigaragaza Mhm. Ye, Mm.
twibutse abatwumva ko bakurikiye radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imisozi mu kirundi eh, cyangwa imidido nagira ngo twakire na patrick noneho patrick wi urahagana he
abakiri bujumbura muri bujumbura ikibazo cyawe
nari mfite ikibazo Mm.
kuri iyo ndwara ikintu coba kiterera
U- uwakurikiye se muganga yari amaze kubisobanura
oya nti- nti- nabyumvise neza nabyumvise neza ntabwo wabyumvise neza yatubwiye indwara ikunze kuboneka mu rwanda reka ubwo mu gihe dutegereje undi u- u- nawe ngo tumuhe ijambo reka agusubiremo muri makeya igi- igitera iyi ndwara
Mm. umuvandimwe wo mu gihugu cy'uburundi arakoze cyane kubaza ikibazo eh, kugira ngo asobanukirwe Mm, mu by'ukuri ino ndwara yi- bita imisozi mu kirundi cyangwa se ibitimbo eh, ishobora guterwa n'impamvu eh, z'ingenzi cyane ni ebyiri hari iya mbere iterwa n'uko umuntu yagenze igihe kirekire ku butaka igihe kirekire ku butaka atambaye inkweto bityo ubuta- u- ubutaka buto cyangwa se ubutare buba mu butaka bukinjira mu ruhu rwe noneho kuko afite imiterere y'umubiri idakunda ubwo butaka cyangwa se idahura n'ubwo butaka uwo mubiri ugahita ukora ku buryo urwanya ubwo butaka ibyo bigatuma habaho ikibazo mu kubigi- mu- muri ya mi- ah n'ubutaka bwinjiye buba- buragenda bukajya mu mu myobo ijyana amazi hano mu birenge noneho igihe umuntu ashaka kugabanya ubwo butaka muri iyo miyoboro y'amazi mu birenge bigatuma ya miyoboro igenda yangirika buhoro buhoro ikayaho ikaba yanaziba iyo ni impamvu imwe ishobora gutuma umuntu arwa- agira imisozi impamvu ya kabiri rero eh, niyo igihe umuntu arumwe eh, n'umubu eh, ukamushyiramo udukoko twe- twe- tw'indiribizi cyangwa se parazite yitwa bushayeri ya bansoft icyo gihe iyo iyo ndwara imaze kumugeramo igakura igera hino igatuma kuko ifunga ibijyanye na sirikirasiyo limfatike cyangwa se ya miyoboro y'amazi yo mu birenge bigatuma amazi akomeza kwitekera hariya hafi mu birenge ni izo mpamvu ebyiri z'ingenzi cyane udakuyeho n'izindi ushobora kubitera nk'igihe umuntu afite ikibazo cy'umutima imiyoboro y'amaraso nayo ikangirika n'izindi mpamvu nayo yabazwe inyuma imiyoboro y'amazi nayo ikangirika yo mu birenge ariko iz'ingenzi navuze ni izo nizo ebyiri cyane cyane kugenda ku butaka n'igihe kirekire ndetse no kurumwa n'uwo mubu ufite iyo nzoka cyangwa se indirizo yitwa buceriya bankofuti murakoze cyane ndizera ko nawe dusobanuye neza ahari birasobanutse bertrand nawe afite ikibazo bertrand uri hehe wowe hano njyewe nagomba kubaza Mm, muranyumva turakumva
nagomba kubaza kubera iki ijya ndwara ya kujya kuntu abantu bazimba amaguru nama ndaba misi yose kenshi twama tubona umenya ifata abantu bo muri tanzania rero muri tanzania Uri- ubu hari ikintu gituma abatanzaniya bakarirwa n'iyo ndwara akaba ariyo regiyo iri sibure n'iyo ndwara muri aka karere tuherereyemo kuko narigeze kujya ikigoma mbona abantu bameze uko njya n'ahandi ndenganya ikigoma gato mbona uko abantu ubwa ngiyi n'i burundi nta muntu ndabona ngo hari iyo ndwara cyangwa mu rwanda cyangwa muri kongo cyangwa i buganda biva kuki Eh, wowe uri muri tanzaniya ubu ngubu
ubu ndi bu- ndi bujumbura ndi uri bujumba burundi Eh, wababonye aba ngaba babonye muri tanzaniya mu minsi iheze.
Aha.
Eh,
Eh, u- ukibaza impamvu baba bibasiwe n'iyo ndwara cyane
yego eh.
Mhm. jean bosco ikibazo cya bertrand Murakoze. Mm, leta irakoze cyane ku kibazo cyiza avuye ko muri tanzania ni byo koko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko muri tanzania ihari cyane ndetse hari n'ubushakashatsi bwavuze ko nibura abantu babiri mu bantu ijana baba bayirwaye ndetse usanga n'ikindi gihugu duturanye nka uganda ndakivuga ko ishobora kuba ihari ihiganze cyane mm, no kuzamuka za Ethiopia- muri etiyopiya ndetse na za kameruni ibihugu bi- bifite umugambi wa afurika n'ibindi nubwo tutabirondoye ariko hano iwacu mu eh, mu karere ka- kacu usanga uganda tanzania irahari rwose ziganje akenshi wenda ushobora kwibaza impamvu nk'uko twabivuze bitewe n'icyayiteye niba ari bwa butaka eh, byaba bwarayiteye ibiryo byarayiteye na buriya butaka ni ukubera imirimo myinshi cyane cyane burya muri aka gace kacu dutungwa n'imirimo y'ubuhinzi niba niba abantu kenshi bahinga kandi bahinga batambaye inkweto akenshi niwo niko imirimo y'ubuhinzi ikorwa eh, mu karere kacu mu bihugu mu duce tumwe na tumwe ibyo rero bivuga ko niba abantu benshi baragiye eh, bahinga batambaye inkweto ibyo bigatuma bwabo butari bubinjira bivuze ko niba bitewe n'imiterere yabo y'umubiri nayo ituma bashobora gu- kugira ikibazo kuri ubwo butaka bwabinjiyemo bigatuma abantu benshi barwara iyo ndwara Eh, nibyo koko eh, byaba byatewe n'umwuga bakoze mu myaka myinshi ishize kuko nk'uko twabivuze niba indwara eh, yigaragaza nibura umaze nk'imyaka icumi ugenda cyangwa se ukora n'ibirenge utambaye inkweto ufite na mipira y'umubiri ituma eh, ubushagarira ujya ubushagarira kuri ubwo butare buva mu butaka niyo mpamvu mu by'ukuri byatewe n'imirimo cyangwa se ibyo bakoze mu myaka yashize byatumye bagira ubwo burwayi ariko guhinga cyangwa se kugenda nta nkweto abantu bambaye Mm.
ariko mu rwanda nk'uko twabivuzeho mu by'ukuri ni cyane ku buryo ntabwo iteza ikibazo gusa na buri muturage wese uyifite agomba kwitabwaho kandi ubuvuzi uko ubuvuzi bwubatse mu gihugu bwose bufasha ko buri muturarwanda wese ufite iyi ndwara yakwitabwaho ariko mu- mu burundi ntabwo nzi amakuru yaho eh, ku buryo cyangwa se no mu bindi bihugu kure na namenya uko ubuvuzi bwabo buhagaze ariko eh, bashobora kwegera gahu- ibigo nderabuzima byi- byo mu bihugu byabo bakabafasha Mm.
nizera ko n'abasubiza ikibazo cya leta yari afite kuri tanzania na uganda Eh, na joseph nawe afite ikibazo joseph urahagana Jose, Eh, ndi mu rwanda mu Eh.
ntara y'amajyepfo Eh, ahagana hejuru mu kahe karere
Eh, mu karere ka kamonyi mhm.
ahagana hejuru umuntu ahagana he Kam- kamonyi
Eh, mu karere ka kamonyi
muri uyu murenge
Eh, umurenge wa gacurabwe
murakoze cyane
Eh.
mwabaza ikibazo cyanyu mubanze mu ndamukibiza umutumire niwe mwavuganaga arakumva
akabazo nari mfite kuri iyo ndwara y'ibidido ese buriya yajya mu cyiciro kimwe na kanseri ko hari aho numvishije uriya muvandimwe wacu utuye ku kamonyi yavugaga ko hari aho bashobora kuba baca abantu amaguru nayo yajya mu cyiciro kimwe na kanseri icyo akabazo kanjye ntabwo murakoze urakoze joseph jean bosco musubize murakoze jeniya abaje ikibazo cyiza joseph aho ati se iyi ndwara aho ntiyaba ari kanseri mu by'ukuri indwara ntabwo ari kanseri ntabwo ari kimwe na kanseri kuko yo iyo umuntu nk'uko babivuze ruguru abantu hari n'igihe bayipfana nta n'ibindi bibazo bateje mu bindi bice by'umubiri bakayipfana rwose ari abantu bameze neza ariko bisaba kugira ngo niba umuntu atangiye kubyimba ibirenge abifatirane bivuze kuko mu kwivuza icyo bifasha ni iki ni bituma bya birenge bye bigaruka bikamera nk'ibirenge by'abantu nyine bizima bitarwaye kimwe cya mbere ni ukuvuga ngo bwa bubyimba buriho ukagaragara ko nta buhari wenda yabibona yagiye bako gace akabona usanga ni bizima birashoboka ko yamera gutyo cyangwa se bigatuma indwara idakomeza kwiyongera kwiyongera nk'uko nabivuze ishobora kuzana ikarenga amavi hano mu mutwe naho hakabyimba nanone ikindi bifasha bituma noneho hatabaho ibindi byago cyangwa se ubundi bumuga nk'uko nabivuze hari n'aho bigera ukubitahina hano utari n'akaguru ku kirenge mu kabumbu hakaba harafatanye neza niyo mpamvu umuntu yivuje ku gihe bituma idakomeza ngo igere kure itume wenda no kugenda bimugora cyangwa bimunanira ariko rwose ntaho ihuriye na kanseri ntabwo ikomeza ngo igende mu bindi bice by'umubiri nko mu mutwe ifatemo mu mabere ifatemo n'ahandi hatandukanye oya gusa iyo umuntu yihuza neza bituma amererwa neza ku buryo agumana ubuzima bwe bwiza akabasha kugenda ibintu byinshi bitandukanye ariko icyo gucibwa amaguru yavugaga ni ntabwo bikunze kubaho mu by'ukuri ntabwo bikunze kubaho nubwo hari gake cyane bishobora kubaho gukenerwa ko umuntu yashyirwa amaguru ariko ni gake cyane gake cyane ariko ku buryo ashobora gufashwa akagumana akamererwa neza mu gihe runaka nubwo adatakira mu buryo bwuzuye ariko ntibigere bwo acibwa akaguru
nk'uko mwamaze kubivuga hari ababana iyo ndwara bakayimarana igihe kandi bakazarinda bisazira atari atari ukuvuga ngo bishwe n'iyo ndwara noneho mwari mwavuze mu kanya ibijyanye no kwivuza n'igihe ibimenyetso bishobora kugaragarira mukavuga ko bifata imyaka igera no ku icumi ibyo mwavuga bigaragara muri icyo gihe ni ibimenyetso byayo bigaragara hanze ese bitari byagaragara mushobora kuyisuzuma mukamenya ko ihari ku buryo umuntu ashobora gutangira no guhabwa inama mbere y'uko bigera kure
mwakoze cyane ku kibazo cyiza ejeni mu by'ukuri iyo umuntu arwaye iyi ndwara kubimenya kare kereka we yatubwiye uko byatangiye kumufata iyo agira bwa kuribwa mu kirenge gushagarira mu kirenge akumva haramubyaryata kandi yareba bagasanga nta kintu nta kintu kindi kibitera yanaryama akabona uri gushaka kubyina icyo gihe bisaba ko yapfa kugira ngo barebe ko yaba hanyuma akagira inama z'icyo yakora noneho ya myaka ikindi twavugaga aha ni igihe ntabwo ari igihe ntabwo ari igihe cyo gukira gukira bwo navuze ko n'amezi atandatu rwose umuntu akurikiza za inama muganga yamugiriye ndetse agafashwa kwa muganga amezi atandatu yonyine ashobora gufasha kugira ngo ugere ko hari ihinduka rikomeye ryabayeho ku muntu iriya myaka icumi n'icyo nabivugiye ni ukugira ngo ni igihe umuntu atangiye kujyana n'ibirenge ku butaka burimo bwa butare cyangwa se bwa butaka buto bwinjira mu ruhu iyo utangiye kugenda kuri ubwo butaka mu by'ubushakashatsi bwagaragaje ko bishobora gutwara imyaka icumi kugira ngo ugaragaze ko mu by'ukuri udevelope ya ndwara ugire ya ndwara y'imidido ni ukuvuga ngo wa mubiri ntabwo uhita ubona ngo ubutaka bwinjiyemo ngo amaguru ahita abyimba ku kanya oya ni ibintu bigenda buhoro buhoro hangirika nyuma igihe hangirika hagatsindurwa iyindi igakomeza igakora gutyo gutyo buhoro buhoro nuko iminsi igenda yangirika imiyoboro ni bwo noneho uburwayi bugenda bugaragara
kandi twabonye ko hashobora kwangirika mu gihe cy'imyaka icumi kandi twabonye ko hashobora kwangirika imwe imiyoboro yo mu- mu kirenge kimwe cyangwa mu kaguru kamwe akandi kakaba ari kazima
nibyo kuko iyi ndwara yo akenshi amaguru yose akunze gufata nubwo agafatwa mu kigero kimwe kuko hano twibuke ko biba byatewe n'imiterere y'umubiri imiterere y'umubiri rero ntajya mu kaguru kamwe ngo akandi karekwe oya ni ukuvuga ngo yose arafatwa ariko ntapfe ku kigero kimwe umuntu ashobora gusanga gasa nk'aho ari kazima kabyimba buhoro akandi ugasanga karabyimbye cyane kurusha akandi noneho hahandi amaguru kumwe kutabyimba wenda ibyo bishobora kugaragara nko kuri ya ya ndwara yindi icyo ariko na wa muvu ugasanga ukuguru kumwe kubyimbye ukundi kuzima rwose nta- ntacyo ntacyo wakunengaho ntabwo kurwaye Mhm.
ariko niba bisaba kuba- kubigenza neza nk'umuganga kuko ushobora kuvuga ngo ni kumwe kubyimbye ariko ukundi kukaba kubyimbye buhoro utapfa kubimenya bisaba umuganga nyine wabihuguriwemo kugira ngo arebe kuko Mm.
ese nkuriya muvandimwe nk'uko yabivugaga w'i kamonyi yavuze ko afite umuntu ubyimbye akaguru kamwe Mhm.
undi akandi katagi- kataginze gusa rero Mm.
muganga kugira ngo arebe ko gasoko ntabwo abyimbye cyangwa abyimbye buhoro ni uko wenda nyiri ubwite cyangwa se wamurebeye atarazi neza ko kabyimbye Mhm.
akaba ariyo ya ndwara ya podokomiyoze wenda yaba nayo irimo kugenda imufata Mhm.
cyangwa yamufashe kamwe kaba kabyimbye cyane akandi katagimbye cyane Mm. ku bw'imana nawe afite ikibazo ku bw'imana uranyumva
ndakumva Eh, urahagana he
ndi mu rwanda mu mu majyepfo hehe
mu majyepfo mu karere ka kamonyi Eh, nawe uri mu- ku kamonyi ku kamonyi umurenge wa ngamba Eh, nagira ngo mbaze muganga mhm,
Eh, tugize kuba twarwaje iyo ndwara natwe mhm.
ibidido eh, abantu bakayitanga imisozi kuko hari hambere abasaza kubafunga mu misozi Mhm.
none iyo ndwara nabaza mfite ko yayirwaye tukabura aho tuvuriza n'undi bikarangira gutyo yisaziye bamukaba mutubwira ko ngo aba ari nk'amaraso yawe cyangwa umuryango nyine aba ari indwara ziri mu muryango niko yatubwiye muganga
Mm.
Eh, ariko bisatanze kuvurwa kandi nabwo bakatubwira ko n'ubundi ngo biba biterwa ngo n'ubutaka nanone kandi bu- buturuka ku makoro kandi nta nta makoro ahari mu majyepfo atandukanye n'amajyaruguru byatangiye kera ko Mm.
twavuga ko aba ari indwara iba yaje gutyo naho undi kuvuga ngo wenda ngo ni ikomoka ku makoro ngo kubera ubutaka nta makoro agera mu majyepfo amakoro n'ayo mu majyaruguru hafi y'ibirunga twe ntaho duhuriye n'ibirunga Mhm. Ye, reka rero ubwo agusubize ndabona turimo dutera tujya ku musozo Eh, urakoze cyane ku bw'imana reka gusubize hanyuma muri make tubwire n'ingamba eh, leta yafashe kugira ngo ibashe kurwanya iyi ndwara Eh, muri Iyo make ndwara cyane y'i- y'imiti bakunze kwita imisozi Eh, im- imisozi no mu kirundi niko bayita Ye, jean bosco Mm.
dusigaje eh, ndumva mwagira nk'umunota umwe cyangwa umunota umwe n'igice muga- mukanzura munasubiza ku bw'imana
ndashimiye cyane jeanine nshimira kubw'imana ku kibazo abajije cy'umusaza wigendeye avuze ko avuze ko yari arwaye iyo ndwara kandi nta makuru ahari kuko hari mu majyepfo ntayahari ntabwo bivuze byanga bikunda ko ubutaka butera iriya cyangwa se burimo eh, ubutare butera iriya ndwara cyangwa se buba mu mu birunga gusa ushobora gusanga hari n'igi kamonyi eh, kubera amateka ya kera y'imyaka y'igi- myinshi yashize ubwo butaka bwaba bwarakwirakwiriye mu gihugu cyose buturutse ku birunga cyangwa se n'ubutaka bwabo bukaba bwihariye ku buryo bwagiramo utwo tuntu twagira twatera iyo ndwara ku buryo rero birashoboka ko mu rwanda hose koko ushobora gusanga hari- hari uhari ahantu tumwe twose haba hari wenda n'ubwo rero ugasanga hari umwe wenda cyangwa babiri birashoboka wenda bitewe n'uko wenda yaba yarimukiye aha- aturutse mu bi- mu- mu kandi gace birashoboka hari Yeah.
icyo dushimangira cyo ni uko ahantu hose ushobora kuyahasanga ariko ntabwo bivuze ko byanga bikunda wa mubyeyi urwaye azayohereza abana be ntabwo ariko buri gihe bigenda pe usanga bamwe bayirwaye abandi ntibigere bayirwara namba rero icyo namujyaho inama ni ukutagira impungenge ariko niba turuka muri uwo muryango wenda bakunze bakiyambarira inkweto nk'uko bisanga nk'uko tubashishikariza abantu bose kugira ngo birinde mu ngamba zo kwirinda rero hakaba hakubiyemo kwambara inkweto Mhm.
kenshi ndetse mu mirimo y'ubuhinzi abantu bajya gukora icyo ni Yeah.
kimwe indi ngamba leta ifite ni ukwigisha mu masegonda cyane make cyane cyane murakoze kwigisha kugira ngo iyi ndwara imenyekane nk'uko byakabaye ko abantu benshi batari bayizi bakayitanya n'amarozi cyangwa se n'ibindi bibazo bagiranye n'abaturage ndumva mwabasobanuriye umuntu wese uyirwaye abashe guhabwa ubuvuzi bukwiriye niyo mpamvu ibigo nderabuzima byose byahuguwe kugira ngo ubashe kwitabwaho murakoze cyane umurwayi w'umunyarwanda wundi wongera kurwara iyo ndwara murakoze cyane rwose jean bosco mboniga bakora ikiganiro nshimiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na eugenie mukankusi mukomeze mugire ubuzima buzira umuze naho ubutaha
eugenie mukankusi urakoze ku kiganiro muri sanga